turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joy diane nininahazwe agashavu karaniga ku banyagihugu bo mu burundi bahora bikora kuri sosiyete ya econete mu kubika no kubikuza amafaranga ni nyuma yaho leta ifashe ingingo yo gufata konte zose z'iyo sosiyete kubera amadeni iheranye natwe turiko turabikura ekokashi iyo tuyasohoreza batubwiye ku mabanki ko batayaduha hariyo seti samiri urumva n'uruhombo runini turiko turagira twebwe dushobora kwiga n'amashuri ugaca usanga nta kazi twari dufise kamatirikire kadufasha aba ni bamwe mu banyagihugu bemeza ko babuze ayo bacira n'ayo bamira kubera ikibazo ikonete ifitaniye na leta y'uburundi mu yagezweho hirya nino ku isi umwuka ubandanya kuba mubi hagati ya palestine na israel turabigarukako n'aha muri amerika amashusho y'ingene umushinga ntahe wa nancy pelusi yahoze atwara inama nshingamateka yagabwe ko igitero yagiye ahabona idonido ni mu kanyisasi icuka kibandanya kuba kibi hagati ya israel na palestine ibitero bibiri vyagabwe muri israel ejo kwa gatanu n'uno musi kwa gatandatu vyahitanye muri rusange abantu indwi bikomeretsa babiri igitero c'ejo kwa gatanu mw'ijoro cagabwe n'umunyepalestina yicishije amasasu abantu indwi abasanze mu icungararo y'isinagoge iri mu buseruko bw'yerusalemu ico gitero nico gitero gihitanye benshi kuva mu bihumbi bibiri n'umunani muri ico gihugu uno musi kwa gatandatu naho umuyabagaho muri palestina palestine yagavye ikindi gitero c'amasasu mu buseruko bwa yerusalemu akomeretsa umuhungu na se wiwe ibitero vy'uno munsi n'ejo bije bikurikira ibindi bitero vy'indege israel yagavye kuwa kane muri palestine bigahitana abanyagihugu icenda israel mu kugaba ivyo bitero yasiguye ko ibikoze mu ntumbero yo kwihanikiriza umurwi wa kisilamu ugizwe n'abanyepalestina witwa jihad wari ufise imigambi yo kuyitera nk'uko israel ibivuga palestina ntiyatevye gusubiriza mu ndumane israel mu kumijagura ibisasu vya rokete ku butaka bwayo polisi ya israel igatangaza ko imaze guhagarika abantu mirongo ine na babiri ikeka ko bafise ruhara mu bitero biriko biyigabwako hagati aho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken kwa mbere w'indwi iza bitekanijwe ko azoja yerusalemu aho azovugana n'abategetsi ba israel kuri iki cuka mu buhindi indege zibiri za gisirikare z'ico gihugu zakorotse insanganya zazo ryabereye mu micungararo y'igisagara citwa morena kiri mu buseruko bw'intara ya madha pradesh umwe mu badereva batatu bari bazitwaye hasize ubuzima abandi babiri ivyabo ntibiratangazwa izo ndege zakorotse zigiye mu myimenyerezo yazo ya gisirikare imenyesha makuru vyo mu buhindi vyavuze ko izo ndege zari mu bwoko bwa shuko mirongo itatu na mirage ibihumbi bibiri ijwi rya amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye yiga nino ku isi polisi igisirikare ca san francisco kiri muri leta california aha muri amerika yashize ahabona amasanamu y'umunsi umushingantahe wa nancy pelusi yahora atwara inama nshingamateka ya amerika agabwa ko igitero ayo masanamu atangura yerekana ingene paul pelusi n'uwitwa david depop yamugavye ko igitero baje kugurura umuryango polisi maze kudodora yaba depop na paul polisi bose barwanira kwakana inyundo uwo depop yari yitwaje binaniranye ko paul pelusi yaka inyundo de pop yahavuye ayimuhonda mu mutwe polisi yirinze kwerekana neza ariko amasanamu y'ingene de pop yahonze mu mutwe paul pelusi videwo yashizwe ahabona yerekana gusa paul pelusi arwa hasi ibindi vyashizwe ahabona ku gitero cagabwe kuri paul pelusi ni ingene paul pelusi yahamagaye inomero yo gutabaza polisi muri amerika ariyo amajana icenda na cumi na rimwe amajwi yiwe yumvikanamwo kandi na de pop amutegeka ivyo abwira igipolisi amasanamu y'ingene de pop yinjiye mu rugo rwa pelusi ruri muri san francisco nayo nyene yasohotse co kimwe n'ayerekana igipolisi kiriko gisatira kibaza ibibazo bitandukanye de pop w'imyaka mirongo ine n'itatu madame nancy pelusi yahoze atwara n'amashinga amateka ya amerika yavuze ko atifuza kandi atazopfa aravye na gato ayo masanamu y'ingene umushingantahe wiwe paul pelusi yarusimvye ano makuru yose agezeho hirya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kandi kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radio yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu c'u Burundi abikora kuri sosiyete yo gutumatumanako Econet Burundi n'ubu ntibarashobora kurungika no kwakira amafaranga ni nyuma yaho ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi ya leta muri ico gihugu OBR gifasha amahera yose ari ku makonte yo sosiyete iyo kompanyi iheraniye leta y'u Burundi miliyari zirenga mirongo umunani n'umunani z'amafaranga y'amarundi hamwe n'imiliyoni zirenga mirongo ine na zine z'amadolari ya Amerika ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza mu banki yose n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana nta muntu n'umwe ashobora gutora amafaranga afise muri eco cash kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nagiye muri eco cash no muri banki bambwiye ko ata mahera ariho nagarutse uko niyumviriye abantu bahora barangurira amafaranga iwanje muri ubwo buryo bukoreshwa ku matelefone naho na jewe mfise amafaranga yahezeyo numva mpakwa kuzungurirwa hari abantu bahomba amamiliyoni kandi ayo mafaranga kenshi usanga atari ayabo niko bivugwa n'umwe mu bantu baranguza amafaranga biciye mu buryo bw'itelefone butandukanye akorera hagati mu gisagara ca bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi aho babonye hose abatunzwe no gutanga canke kubika amafaranga kuri eco cash urabona ko bafise umwiheburo bamwe bararamukanya atakumwenyura agahinda mu mutima isinzi ry'abantu biriwe ku cicaro gikuru ca ekonete ku murwa mukuru w'ubutunzi umugabo akorera muri karitsiye ya jabi bujumbura asanga ingorane hagati ya leta n'abagwizatunga zitari zikwiye kugira ingaruka ku banyagihugu ibya leta na ekonete rero bobo barafise aho babizinanye twebwe rero ikibazo ca tuba victime donc ca tuva mu nkorero mugenzi we nawe yamenyesha ko agahombo kagiye kuba kenshi abatari bake bari barishingiye ico bakora bikorera amaboko hamwe boshira kwigufuri nimba bashira kwigufuri ni akararo ni ivyimiro bica biza muri twebwe mbega twebwe vyoca bihererahe ekonete rero niwo muhora wa mbere mu burundi ukoreshwa n'abantu benshi umucuruzi w'amafaranga yarungika mu ntara zitandukanye asanga izo ngorane zizogira ingaruka mbi cane ku banyagihugu bo mu mitumba kurusha ubuya umuntu ashobora kuvuga ati ndagize ikibazo naho aba ari he umubwira ati barira nimero yawe ubwo nyene aca yigombora bimeze neza ata n'umwanya urinze kuhaca igobert casohoye itangazo kivuga ko amafaranga cahagaritse ku makonte arayakoreshwa na econet ariko ko y'abanywanyi bafise mu buryo bwa ecocash atakomwakomwe kandi ko beneyo bashobora kuyabikura mugabo mu ngiro siko biri uwo mukenyezi yaganiriye n'ijwi rya amerika ku murwa mukuru wa bubanza mu burengero atasha imvumure ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu oya bambwiye yuko bidakunda ngo byaparanganye sinzi impamvu aba bacuruza b'amahera bahibubanza nabo bemeza ko agahombo ari kose nabo nyene ku muhingamo ntaco bahanovye mu bubiko bwabo natwe turi ko turabikura eko kashi iyo tuyasohoreza batubwiye ku mabanki ko batayaduha hariyo seti sami urumva ni uruhomo runini nyatuko turagira twebwe dushobora kwiga n'amashuri ugaca usanga nta kazi twa- twari dufise kare kamaterekere kadufasha ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko vyifashe mu ntara zindi ribaza abanyagihugu bo mu ntara ya gitega irimwo umurwa mukuru wa politike hagati na hagati mu burundi twamaze kubona ko eko kashi yabaye ingorane nyinshi turafise umubabaro mwinshi amafaranga yacu arugarana benshi niho twakura agafu niho twisumamwo mugabo ukaca ubona ikibazo kira- kirabaye uca usanga bitatworohereza cane mu kwa cumi na kabiri umwaka uheze perezida ndayishimiye yari yagabishije kompanyi zo gutumatumanako avuga ko zinjiza umurengera ariko mu kigega ca leta zigashikana yimbuza kurahira telekomu iheranye nta kigongwe kimwe nta n'ikigongo kingana n'agatete ka sinapu inzogi kuko mugenya amahera y'igihugu atamutahe mwazanye turabe ko umutahe wanyu mutarawuronka n'inyungu kugwiza nk'imiliyoni zitanu ubu hariho urubanza ngira mburane n'ivyo nzokwibera avoka ku makontra yose yasinywe na leta leta imeze nk'umwana w'umuminere abareperezante ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye si inshuro ya mbere kompanyi econet igabishwa na leta mugabo niryo rya mbere amakonti yayo ahagarikwa ikigo br canagabishije amabanki n'ayandi mazu yo kubitsa no kuguranana econet ifisemwo amakonti ko utazoyafata ariwe hazoca ariha mu kibanza cayo kuko hazofatwa nk'umufatanyacaha umwaka uheze mu kwa munani iyindi kompanyi yo gutumatumanako yarafutswe n'ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ikoranabuhanga mu burundi arct naho smart burundi ivuga ko yishuye amadeni yari ifise agera ku miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana abiri vy'amadolari y'abanyamerika ico ico kigo cavuze ko ari yandi hangana n'imiryaridi icenda z'amarundi y'ibirarane n'ibihano itatanze mu burundi ubu hasigaye amasosiyete yo gutumatumanako atatu econet lumitel na onatel iyo ya nyuma yegukira leta ikaba imaze imyaka ikora vyanke bikunde perezida ndayishimiye yavuze mu mpera z'umwaka ko iyo biba biva kuri we yosezereye abakozi bose bayo akabasubiriza urwaruka rushomereye abagiriza kuba ibinebwe no kutamenya ico bashaka hamwe no guhomvya igihugu ibitigiri bitangwa n'ikigo ecofine kiraba ibijanye n'ubutunzi muri afurika vyerekana ko uburundi umwaka uheze bwarimwo abantu imiliyoni indwi ibihumbi amajana indwi na mirongo icenda n'umunani n'amajana umunani na mirongo umunani na batanu bakoresha telefone ngendanwa eroje urikaneza ijwi rya amerika eloje urikaneza urakoze icongereza gikomeje kuja imbere ku rutonde rw'indimi mirongo ibiri na zitanu zivugwa n'abantu benshi kurusha izindi ku isi ubushakashatsi bwasohotse mu mpera z'umwaka uheze bwerekanye ko icongereza kivugwa hafi n'ibice mirongo ibiri ku ijana vy'abanyagihugu baba ku isi yose ururimi rufise inkomoko ku mugabane wa afurika ruri imbere ku rutonde rw'indimi zivugwa cane n'igihausa kiri ku mwanya wa cumi na rimwe ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu temistokle mutijima
ubwo bushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru far and wide cyo muri leta zunze ubumwe za amerika bugaragaza ko icyongereza kiza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde kivugwa n'abagera kuri miliyari imwe n'ibice bitanu iki kinyamakuru kivuga ko icyongereza gifatwa nk'ururimi rw'ubutegetsi mu bihugu hafi mirongo itanu ku isi yose birimo n'aho uru rurimi rufatwa icyarimwe nk'ururimi kavukire n'urw'ubutegetsi umubare w'abaturage bavuga icyongereza nk'ururimi kavukire rwabo kuri ubu nk'uko ubu bushakashatsi bubyerekana bagera kuri miliyoni magana ane na mirongo inani ibihugu bikoresha cyane ururimi rw'icyongereza byiganjemo ibyo ku mugabane wa afurika aziya na amerika yo hagati n'iya ruguru icyongereza nk'ururimi ruvugwa na benshi ku isi ibyo ngo biruhesha kuba ururimi rwemewe mu bucuruzi mpuzamahanga ururimi rukurikira icyongereza mu kuvugwa na benshi ku isi nk'uko ubu bushakashatsi bubigarukaho ni ikimandarini cyo mu bushinwa uru rurimi rwo ruvugwa n'abagera kuri miliyari imwe n'ibice bitatu mu isi biganje cyane mu bihugu by'ubushinwa tayiwani na singapuru ikinyamakuru far and wide kivuga ko hari impaka nyinshi ku byerekeranye n'uko uru rurimi rushobora kuzatambuka ku cyongereza akaba ari rwo ruhinduka ururimi rwifashishwa mu bucuruzi mpuzamahanga gusa impuguke zigasanga ibyo bitazigera bibaho kubera ko benshi mu batuye hanze y'umugabane wa aziya batavuga yewe batanazi ikimandarini ururimi ruza ku mwanya wa gatatu mu kuvugwa na benshi mu isi ni icyesipanyole uru rurimi ruvugwa n'abasaga miliyoni magana atandatu mirongo itandatu n'imwe rwiganje mu bihugu bya amerika yo hepfo n'iyo hagati ndetse na karayibe ukwaguka kw'ibice kivugwamo nk'uko ubu bushakashatsi bubigarukaho icyesipanyole kigukesha intambara zo kuvumbura no kwigarurira ubutaka bushya ku isi zo mu kinyejana cya cumi na gatanu n'icya cumi na gatandatu megizike ifatwa nk'igihugu cya mbere ku isi gifite abantu benshi bavuga icyesipanyole nyamara inyigo zikagaragaza ko leta zunze ubumwe za amerika ubu ifite abavuga icyesipanyole bagera kuri miliyoni mirongo ine n'imwe ishobora kuzaba yatambutse kuri megisike mu kugira abavuga uru rurimi benshi bitarenzemo ibihumbi bibiri na mirongo itanu indimi nk'igihindu n'icyarabu zifite abazivuga biganje ku mugabane wa aziya zikurikiranye ku mwanya wa kane n'uwa gatanu igihindu kikavugwa n'abagera kuri miliyoni magana atanu na mirongo ine n'enye mu gihe icyarabu kivugwa na miliyoni magana ane na makumyabiri n'ebyiri icyaraba ariko kikagira umwihariko wo gukoreshwa mu bihugu byinshi bya afurika aho kivugwa mu bihugu bisaga icumi byo kuri uyu mugabane ururimi rw'igifaransa narwo ruvugwa henshi muri afurika ruraza ku mwanya wa cumi kuri uru rutonde n'abaruvuga bagera kuri miliyoni magana abiri na makumyabiri n'icyenda mu isi abo biganje mu bihugu byo ku mugabane wa afurika ahari ibihugu bigera kuri makumyabiri na bine bikoresha uru rurimi nk'ururimi rw'ubutegetsi ibyo birimi byo mu karere ka afurika y'uburasirazuba nka repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda n'uburundi kuri uru rutonde rw'indimi makumyabiri n'eshanu zivugwa na benshi mu isi rushingiye ku bushakashatsi bw'ikinyamakuru far and wide haragaragaraho indimi ebyiri gusa zifite inkomoko ku mugabane wa afurika izo ni igihausa kiza ku mwanya wa cumi n'umwe n'igiswahili kiza ku wa cumi na gatandatu igihausa kivugwa n'abagera kuri miliyoni ijana na mirongo itanu biganje mu bihugu bya nigeriya na nigeri aho runafatwa nk'ururimi kavukire kuri benshi ni mu gihe igiswahili cyo kivugwa n'abagera kuri miliyoni ijana na zirindwi baboneka cyane mu bihugu bya tanzania kenya repubulika ya demokarasi ya kongo uganda u rwanda uburundi na mozambike n'ahandi mu bihugu byo muri afurika
ijwi rya amerika turacamandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari muri uganda kubera igabanuka ry'amafaranga yo kugura ibiribwa bigenewe impunzi ishami rya onu ryitaho imfungurwa ku isi pama ryatangaje ko rigiye kwitaho impunzi zitishoboye zonyine mugenzi wacu ignatius bahizi adufite ibindi kuri no nkuru
guhera muri uyu mwaka ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM rigiye guhindura uburyo bwo gutanga imfashanyo z'ibiribwa ku mpunzi muri Uganda muri iyi gahunda nsha iyo mfashanyo zibanda ku mpunzi zitishoboye cyane n'izikigera mu gihugu zitarashobora kwitunga umuyobozi wungirije wa PAM muri Uganda bwana Marcus Pryor yatangarije abanyamakuru i Kampala ko uyu yari umwe mu migambi batangije mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga yo kugura ibiribwa by'impunzi zose muri rusange kuko umubare wazo warenze inkunga y'ibiribwa iboneka bwana Marcus yasobanuye uburyo busha ubufasha buzatangwa mu byiciro bitandukanye by'impunzi Ati mbere ubufasha bw'ibiribwa bwatangwaga hashingiwe kuri buri wese wanditswe nk'impunzi ariko ubu noneho bizaba bishingiye ku rwego rw'ubutishobora impunzi nsha nizo zizitabwaho cyane kugira ngo zifashwe gutangira ubuzima busha bw'inkambi ariko kumara igihe runaka nyamara hazabaho izindi mpamvu tuzasuzuma kugira ngo iyi mfashanyo iguhabwe nk'imiryango iyobowe n'abagore idafite ubundi buryo yabonamo amafaranga n'ingo z'abafite abantu bamugaye amafaranga yo gutera inkunga ibikorwa by'ubutabazi ku isi hose arakenewe kandi tubona ko iyi nkunga izagabanuka cyane muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu icyakora iyi gahunda nsha ntabwo yakiriwe neza n'impunzi zimwe zivuga ko bitewe n'ibibazo by'ubukungu igihugu cyose cyanyuzemo abenshi muri bo n'abari bafite ubushobozi bwo kwibeshaho bwavuyeho ku buryo bose ubu ngubu batishoboye naganiriye n'umuyobozi wo mu nkambi y'impunzi ya rukinga mu burengerazuba bwa uganda iyo ni inkuru y'incamugongo tuba twumvise kandi amakuru ataryoshye mu gihe ubuzima dusanzwe tubayemo muri iyi nkambi atari bwiza jewe ndimo ndareba ahubwo bamwe bazanapfa kubera ko n'ibyaro byo twegereye aho batwakiriye nabo nta mbaraga bafise ntabwo dufise ahantu dushobora guhahira rero ntituzi amerekezo tuzahita twerekezamo ngo ni ukuvuga ngo bamwe bazopfa abandi bibe kuko nta mahitamo mbona abandi bazaba basigaranye kubera ko muri iyi nkambi navuga yuko abishoboye ni bake cyane ariko tuzi neza ko impunzi nyinshi nubwo hatabaho irukinga honyine zihabwa ubutaka zimwe zihinga izindi zigacuruza zifite uburenganzira bwo kugenda aho zishoboye hose mu gihugu nk'abandi zigashaka akazi numva rero ubwo iyo ari imwe mu nzira yashyizweho kugira ngo impunzi zishobore kuba zakwitunga kutwemerera gutembera mu gihugu ibyo byo byo ntacyo byaba byononye icya kabiri cyongera ko twahawe amataka hano mu rukinga ariko bongera barayatwaka ubutaka batwatse twatuhinga rimaze imyaka ibiri idahingwa barihaye aborozi b'inka nibo bigwa baririshamwo nta mibereho twari dufise nakusanyije kandi ibitekerezo by'izindi mpunzi ku byo batekereza kuri iyi gahunda nshya yego ni ukuri twumvise izi nkuru kweri ntabwo zituguye neza kabisa nkatwe turi mu nkambi ya rukinga kweri turatesetse bimwe bya cane twari dufise itaka twahingamo iryo taka bararitwatse niho twakura akagori ko gusyamo akagari k'abana tugakuraho n'udushimbo two gutekera abana mu bisanzwe ikintu twari dutegemeye aho wari uwo mutwaro n'ibihumbi bitatu gusa ndetse nimuwudukuraho bizahita bigenda bite iyaba binashoboka mwana twongeza kuko ntaho dufite twakura sasa sijuu kama unatutogwa hii usaidizi uyu uvuga mu giswahili wacu twari dusanzwe tubayeho nabi ibihumbi cumi na bitatu by'amashiringi baduha buri kwezi ntacyo byatumariraga none nabyo bagiye kwikuraho ubwo se tuzabaho dute kugira ngo bahe bamwe abandi babareke bigiye gutuma hazabaho ubujura no kwicana komiseri w'impunzi muri leta ya uganda douglas asimwe yabwiye ijwi rya amerika ko nubwo impunzi zo muri uganda zihabwa ubutaka bwo guhinga n'ubwisanzure bwo kugenda mu gihugu cyose gushaka akazi no gukora ubucuruzi igihugu cyarengewe n'umubare w'impunzi zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane kandi ngo amahanga akaba atakerekana ubwitange mu gusangira umutwaro wo kwita ku mpunzi hashize imyaka irenga itatu imfashanyo yuzuye y'ibiribwa ku mpunzi yaratangiye kugabanyurwa kandi aho guhabwa ibiryo ubu buri mpunzi akabihabwa ubufasha bw'amafaranga angana hafi n'amadolari atanu buri kwezi ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda ijwi rya amerika tubandanirize ku gakino kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac
shofe nkubwirije ukuri sinajyaga nemera ko kano kazi ko gutwara tagisi gashobora kugeza umuntu kure bigeze ahangaha rwose choni mie kombo taksi mine ibeba miaka na miaka make ni vitu vyangu kabisa sinaamia kitu eh.
shabe rigaragaza sha shofe none uko barabashije kwizigamira ukagera ku bushobozi bwo kugura kira kibanza nakurangiye merci sana gisi ulionyesha ile tere unayo bakomisionere bote hakuna to malipata tere ya mshiriki ni komisioneri wa mbere kaburi unisaidie make mina kulomba ufegisi yako yote kabisa ile tere kwa yangu unayo vitu mareveni kwasha sema ndatia yamo ndayalishamo vitu amagaraje bya biyemake mva mva wowe porobureme zate sibyo webindekere gusa nawe ariko ntumbihirize kugira twumvikanye urebe ko ahantu warenza kugira ngo nanjye mbonemo agafanta uwo mudamu munyaroshofe niwe nyira kiriya kibanza nyine ninamubwiye ko haza tugahurira ahangaha sasa mbone pa kugare bose hangana uhagarara ariko abitikwela ke kushima mapa
mada banguka ariko rwose ariko ntukagende nka za nka ziwanyu nukundamutsa nundamutsa injira mu modoka tugende dore shoferi ahagaze nabi ariko ndabemeye mukubahiriza amasaha muraba mbere ukuvuga ko n'ibyo tuza kuvugana byose kuri ya afere biza kugenda neza uyu mushoferi nyine wa mukiriya nakubwiraga niba ushaka kugura cya kibazo cyawe shoferi uyu mudamu rero niba nyiri ikibanza madame vraiment nafurahi sana kukutana nawe ngo guhi hagarara mvuze ngo hagarara Mwaiki, madame.
madame kunakuwa nini madame usibuka aribo ni gonge kunakuwa nini wa mugabo wampamagariye umunyamahanga w'umunyabugokazi ngo ari we ngurisha kuri iki Unazima kibanza mfite amafaranga madame kweli shi wote tutapatamo profi kweli make unaongelea pakisi niko nawaza kutiamo garage ya mregion mbigaraje eh, ndio madame ile ni ndoto yangu nilikuwa no depuis zamani Ni- ni kibanza kigali.
juu ya azibe sinzibire no kukumva wanjyanjyawe ibi nibikira kandi ibyo bintu byawe uri kurimvugisha ngo by'amagaraje ndazi ko ari ibinyoma inyuma yabyo sinzi ibyo uri bubitseye umva nkubwire madame Yenas.
nta wundi mukiriya uzigera ubona ko kuguha amafaranga nk'ayo uno mushoferi agombaga kuguha mafu aya komisiyoni nayabariye none utangiye kwica nkuriraho Ngo?
jewe naho noba ndyamye nsinziriye sinorota ngurisha ikibanza cyanjye kuri izi njyazi urazi yuko uyu mutekano mukurango ngaho iwacu ari kubera abanyabugo kandi kuva kera uyu mushoferi ko muzi kuva kera akaba yaravukiye inahangaha ndetse n'abasokuruza be bose bahatuye imyaka n'imyaka kandi ni abaturanyi beza naho noba ndiko ndakukumba hasi nsegerereza jewe nta kibanza canje nogurisha ku munyabugo izi mfyisi wewe urazizi kandi niwo mugambi bafise bashaka kugura ibibanza vyo ngaha anyu ngo batwomore hanyuma nawe ngo ndamagaraje wanga abaturanyi nimuja kuyubaka iwanyu urugo ntayo mukeneye mwebwe
ihangane rwose shoferi Eh.
oya rwose niyemere aho rwose rero umutware wanjye arampamagaye ngira roronse uwundi mukiriya atari mwebwe We- muri wihumura, kuburanira wihumura.
alo wi sheri wari wambutse uraronse uwundi mukiriya wa ngo isubiye gupfa kandi none urashobora kumbwira yuko wabuze umumekanizi w'umunyarusange ayikora oya Eh? bakubwiye ko atawundi atari umunyabugo yabishobora none ushatse kuvuga yuko hajya igaraje y'abanyabugo ngaho rusange byodufasha Eh? ariko mana yanjye sawa ndabyumvise ndasubira ndaguhamagare turavugana mada nkurikije ibyo bavuga kuri telefone n'umva uwo mugabo wawe akurusha gusobanukirwa imibanire myiza y'aka karere n'akamaro byatugirira arakurusha kumenya ko abatuye aka karere twese twuzuzanya kandi ko kubana neza ari byo birimo inyungu nubwo haba hari ibintu tudahuriyeho imodoka y'umugabo wanjye ejo twayikoresha hirya y'ejo isubira mu igaraje ubu naho bamubwiye yuko ategeza kujya mu kibugo ngo niho hari umumekanishi yayishobora shofu wa mugambi wawe ngo ni uwo gushyira Eh, garage ndacha maki garage ya musuri sana ndatafuta bale ba mekanisien baba kwanza mu region yetu bose n'abanyabugo barimo ewana bakwetu ba kwanza ubu ndabyumvise umva ko na twebwe byodufasha mwemeye kugura se ngo mumpe komisiyo yanjye yewe nta kibazo turavuga.
namamesi
cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo tagisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba Kwenye radio Voix d'Amérique.
akaba ino ngaha duce dusozerera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya ibiganiro n'amakuru vy'uno mugoroba mwabiteguriwe mwongera mubishikirizwa na joe diane ninahazwe yakoze nadia yataha yashize hamwe amajwi yacu ku izina ry'abagenzi banje ndabike banwe ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turongera mu gitondo
It's MP Record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara
So far, so good. Still living today. But we don't know what tomorrow brings in this crazy world. People dying like flies every day. You read about it in the news, but you don't believe it. You will only know about it when the man in the long black coat knocks on your door. Cause you're his next victim.